tugira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa hano i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi ni ikiganiro cyatambutse muri gahunda zacu z'ikiganiro muri isanga cyatambutse ejo bundi kuwa gatanu tariki cumi n'umunani z'ukwa cyenda
uyu munsi turaganira ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu burundi ntikivugwaho rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashyirahamwe amwe n'amwe bavuga ko ibintu birimo bigenda neza bijya mu buryo andi akavuga ko ikibazo kiri kikiri cyose mbese cyabaye ndanze uyu munsi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru abahanga b'umuryango w'abibumbye bakoraga anketi ku bwicanyi bwabaye mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamuritse ku mugaragaro i geneve mu busuwisi raporo yabo ya gatanu ari nayo ya nyuma bemeza ko guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu mu burundi bikomeje ku buryo bukabije nibo babyivugira mu mpera z'ukwezi kwa munani gushize amashyirahamwe arenga mirongo itanu akorera hagati mu gihugu mu burundi yandikiye umuryango w'abibumbye onu asaba ko aba bahanga bawo bada- badashobora kongererwa igihe cyo gukomeza nkete zabo mu burundi avuga ko mu gihugu cy'u Burundi hari umwidegembyo kandi ko inzego zishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu zikora akazi kazo uko bikwiye gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forucom f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari ku isonga y'abasinye iriya baruwa ni umwe mu batumirwa bacu muri iki kiganiro telefoni ntizidukundira ari mu burundi nitugira amahirwe kandi imirongo ya telefone nanone igakunda turaba turi kumwe na sixte vinyi ni muri aba perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu cy'u burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu ari mu rugendo hanze y'u Burundi niyo mpamvu nitugira amahirwe telefone zigakunda nawe turaba turi kumwe ku rundi ruhande mbere ya bariya bantu bavuga yuko ibintu bigenda neza ari amashyirahamwe avuga ko ibintu bigenda neza mu burundi nabwo mu kwezi kwa munani andi mashyirahamwe arenga mirongo ine arimo mpuzamahanga n'ay'abarundi bakorera hanze y'igihugu cyabo asaba onu kugumisha ijisho ku burundi kuko kuri yo uburenganzira bwa muntu bugihungabana cyane mu burundi muri ayo mashyirahamwe harimo fokode muri iki kiganiro turi kumwe n'umunyama- n'umunyamabanga mukuru wayo maître janvier bigirimana aba hanze y'u Burundi mu magambo make rero ikibazo ni iki ngiki ikibazo cy'ubw- cy'uburenganzira bwa muntu giteye gite n'abatindiye rero mbahamagarire abatumirwa bacu duhere kuri perezida wa kom- komisiyo yigenga y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu perezida muraho murakomeye amahoro cyane ngushimiye cyane rwose uko kuntu wigomwe urakaza neza muri iki kiganiro murakoze cyane kuba namwe mwadutumiye yego yego gerard hakizimana ni umukuru w'ishyirahamwe forucom f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama gerard hakizimana uraho urakoma Eh, turashima eh, turashima turakomekereza neza nuko nawe turakumva neza mu byuma rwose umurongo wa telefone winjiyemo neza turi kumwe kandi na metre janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metre bigirimana uraho neza Eh, ndabaramukije thomas ndaramukije n'abandi batumire tugiye gusangira ijambo ntibagiye batwumviriza bose nuko rwose nawe ikaze muri iki kiganiro duhereye Murakoze rero yego duhereye kuri perezida wa komisiyo cnidh bwana perezida iyi iyi komisiyo ya onu ikora nketi ivuga yuko ngo nubwo ibintu bisa n'ibirimo bijya mu buryo mu burundi mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nyamara hari ub- ntabwo umuntu yabyizera ijana ku ijana hari ibintu bigiteye impungenge ahubwo hari n'aho bavuga yuko uburenganzira bwa muntu buhutara cyane ku buryo bukabije mu burundi n'ubu ngubu bigikomeza nibyo cyangwa si byo byemezaga yuko bihenda cyane sinzi ko ngo barihenda kuko eh, batigeze baza mu burundi kugira ngo babone ingene mu burundi aba- abenegihugu babayeho Eh, ariko jewe icyo nshobora kubishyikiriza ni uko eh, twebwe eh, mu ntara zose turashikayo Eh, kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazina muntu byifashe neza Eh, turabona ko eh, gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazina muntu si ibintu umuntu ashika ko avuze ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'uburundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo eh, twerekane kandi tubone ko aka- agateka kazina muntu kifashe neza mu burundi kandi ko gatera akaja imbere nibaza rero yuko eh, raporo sinzi i- ico bishimikijeko mugabo ivyo mbona jewe ndabona ko tumaze kugira intambwe i- i- ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu eh, turabe ingingo zitandukanye amaze gufata eh, ku bijyanye n'ubutungane ku bijyanye no kurekura abanyororo eh, tu- ku bijyanye eh, no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo n'ayo muri sosiyete sivire eh, turabe ibiriko birakorwa kugira ngo eh, umwenegihugu wese ashobore kuronka ibyo afungura ashobore kwiga bitagoranye Eh, ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsindakiza agateka kazina muntu reka mbere dushake dushire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko tu- eh, idu- turimo mu burundi ari nziza kandi nta n'umwe by'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho i- i- ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane nk'abaterazinamurwa ariko batera akazi imbere cyane perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ko urubuga rwa politiki rugifunze nibyo Eh, nagira ndakumenyeshe yuko nagira ndamenyeshe yuko n'uwo ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka eh, aho umukuru w'igihugu wenyene eh, atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu miryango yose itandukanye ahereye no kuba bahiganwe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu muri ako hezi ni ukuvuga ko eh, bashobora kureba badashaka kubivuga kuko ari ukuri mugabo twe turabizi kandi ivyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambwe biriko biraba muri iki biganiro bye- by'imenyeshamakuru byarabaye kandi n'ubu birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho noneho du- duhe ijambo metre janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metre mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu burundi bugihangayitse- bugihangayikishijwe cy- bugihangayikishije cyane cyane cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubu ngubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa n'ibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri fokode Eh, murakoze cyane eh, amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa cndh eh, nufata yuko eh, eh, bitangaje kuko eh, yatezwa kuba ijisho eh, ry'agateka kazina muntu mu burundi eh, mugabo mu gihe yaciye avuga ati byose bimeze neza twarateye intambwe idasanzwe Eh, ibivuguruzi ibyo avuze eh, ni ibi- iyi komisiyo d'enquête de nations unies ije gushyira ahabona Eh, kandi eh, biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba ayo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu Eh, hama kandi eh, perezida wa cndh icyiza ciwe eh, umuntu yogenda avuze eh, ni uko eh, twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu birirwa baranyuruzwa Eh, muri fokode eh, tumaze gukora ku ma eh, tumaze gutohoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa Eh, muri ino minsi ya vuba eh, dufise abarenga mirongo itatu banyurujwe kuri buno butegetsi eh, bwa varisito ndayishimiye Eh, kandi abanyuruzwa eh, nta na rimwe bigera baronka ubutungane ni kuvuga eh, nta muntu n'umwe dufise uno munsi eh, yoba yarakurikiranywe eh, ku caha co kunyuruza abantu Eh, si n'ivyo gusa hari n'ibindi byaha vyagiye birakorwa ku- kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uno munsi eh, twarindiriye ubutungane tukabura kira noneho eh, umukuru w'igihugu varesito ndayishimiye aheruka wenyene eh, kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko baravyumva yuko ubutungane bwo mu burundi eh, bugeze aho umwansi ashaka we nyene yabwiye abacamanza abwira abarundi ati nje kurira eh, ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira Eh, abashikira umukuru w'igihugu ni na bakeya eh, ku buryo kumbure ngira ngo abamushikiriye ari bake cyane eh, uravye abamerewe nabi abishyuwe abantu abafise abantu banyurujwe batigeze eh, bashobora kuronka ubutungane sinumva renga ni umukuru w'igihugu yo- yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo umukuru wa cndh aca avuga ati ibintu bimeze neza eh, kuko eh, nagomba nibutsa abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamwo agateka kazina muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza ariko se metero Rero- bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduha ingero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba kuva bibiri na cumi na gatanu eh, murabizi eh, na perezida wa sndh arabizi eh, iby'agateka kazina muntu usanga ibyo kwisanzura mu gush- mu gushikiriza ivyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi ata muntu yokubahuka kuryogora eh, ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe yego Uno munsi metra yego rero- yego ariko nyine nari ndimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko Eh, ariho ariko arafise urugira adashikako Eh, iyo eh, turiko turatabariza abantu baba banyurujwe eh, bizogora yuko wumva ishyirahamwe riri burundi ririko riravuga yuko eh, abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baheje kunyuruza umuntu kanaka ivyo birabagora Ntibi- ntibinagorana ayo mashyirahamwe gusa biragorana cndh raporo iheruka gusohora yo mu- eh, yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe na eh, nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo ba- ngo abugwe irengero Eh, umuvunjayi bita kirahwata niyo yonyene dosiye bavuga bati uwo muntu eh, yara eh, ibyo bita disparation force niyo niyo ka yonyene bavuga Yego.
Eh, bisigura yuko eh, na cndh iratinya kuvuga ibiba biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka nka cndh bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hari ibyo badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni naco gituma twa twahunze igihugu kuva bibiri na cumi na gatanu ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose baba batavuga rumwe n'ubwo butegetsi canke abantu bubaka kudoma ku rutoke amabi abarundi bakorerwa cyane cyane mu bijanye n'ivyo vyo kunyuruza abantu Maître- eh, n'ubundi bubisha butandukanye metre bigirimana urakoze nibutsa abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku burenganzira bwa muntu mu burundi nk'uko rero nabibabwiye mu batumirwa harimo na gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forucon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama hakizima uratwumva ndabumva cyane ndabumva neza nuko nuko na metre janvier bigirimana wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu burundi murakoze cyane eh, kandi nawe ne- ndamushimiye Eh, twebwe eh, ni ishami gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana mama eh, dusanzwe dukurikiranira hafi ibibazo by'atakazina muntu Eh, nagira nabwire ko tutigeze canke tutigera dutinya kuvuga ibyo twabonye bibi cyane gukebura ibyo rero ni nyamara ndamubwire hama kandi ndamubwire ko eh, amaraporo yabo eh, ibyo bandika cyangwa ibyo basohora akenshi biguma ari bimwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero bikerekana ko intumbero eh, bagifise eh, ari intumbero ya politiki atari intumbero yo gu- yo guhanira hagati y'akazina muntu koko kuko eh, uwo munsi turiko igenekerezo turiko eh, ntawo reka kuvuga ko eh, hagati y'akazina muntu mu burundi eh, kateye intambwe nta gihugu na kimwe cubahiriza hagati ijana ku ijana Eh, mugabo eh, hari ibyakozwe bitari bike eh, byerekana ko by'ukuri uburundi eh, bu- buharanira hagati y'akazina muntu kandi natwe ubwo turi mu gihugu turabikurikirana eh, turabibona we aravuga guhera mu bibiri na cumi na gatanu nibuke ko mu bibiri na cumi na gatanu ariho hatangura imyiyerekano itaremewe n'amategeko eh, kuko bo bavuze ikiringo mu gihe hariho sentare yagiye kubahiriza ibwirizwa shingiro eh, yari yemeje ko biciye mu mategeko twebwe rero nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere dutegereza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose iyo duvuze guharanira hagati y'akazi na muntu dutegereza kubanza kwerekana imyifato guharanira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri ku biriko biraba aho uvuga ko agati akazi na muntu kifashe nabi yanagarutse aravuga ati ngo nyine ishobora mukuru w'igihugu wenyine yarivugiye ko ubutungane bukora nabi nibyo yarabivuze mugabo twebwe nk'abandi na gata kazi na muntu murumva ko bavuze ko igisata kanaka ikora nabi siyo nyabwo y'agata kazi na muntu muri icyo gihe twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa bagahabwa ibihano bibereye muganga dushobora kuvuga muri rusange duti niko yavuze ko ubutungane bukora nabi ni icyerekana ko imyuga y'agata kazi na muntu ihari niko se hakizima hakizimana ko rero nyine kubera abidomako hakizimana nk'ubwo ngubwo nk'ubwo ngubwo mu muryango wanyu forukon f hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma k'urutoki muti bahanwe yego hano kuri radiyo ntabwo twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguharabika abantu ntabwo turi abacamanza ariko akabazo nako ngako konyine gusa kagufiya mbere y'uko duhamagara abanywanyi b'ijwi ry'amerika abanyagihugu hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma k'urutoki mu maraporo yanyu murakoze cyane twavuga ko duheruka gusohora itangazo mu ishami ritongoye aho twerekana ingene ubushakashatsi bw'ubutungane bwari ko burakora twanasaba ko mu by'ukuri horabwa abantu bakoze amakosa akaba ari bubahanwa batuhana abantu mu kibunga ibyo bumva ko twabivuze byumvikana ko twebwe aho turi tubandana dukora kugira ngo n'agatakazi na muntu reka mbere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima bw'igihugu muri twavuga duti ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese agomba gushyiramo politiki mu bijyanye n'agatakazi na muntu bivanye n'intumbero yiwe nacyo bituma twe n'ibindi bishami turongoye tutazigera na rimwe duhengeshanya kuvuga ku biriko biragenda nabi cyangwa biriko bigenda neza tuzokwama tuvuga kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biri birakorwa mu gihugu ndagushimiye cyane nibutse yuko uyu twumvaga ari gerard hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe forukon f ari mu burundi hanyuma yabanjirijwe na metero janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode uwabanjirije bose ni perezida wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu bwana nimuraba nari mfite akantu ko kuvuga kuko perezida wa komisiyo yego ni perezida wa komisiyo cndh nagira nshake mbanze nkosore yego yavuze ko umukuru w'igihugu utubaho kuvuga ibitagenda neza mu burundi icyo kintu nibaza ko nawe abizi ko atari byo raporo zacu ziriho kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migwi yose itandukanye igize igihugu iyo raporo abashingamateka mirongo ibiri bose barabagije ibibazo ku bashingamateka barenga gato ijana hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi ibyo twavuze ko ari ukuri muri ibyo twavuze harimo iby'ubucamanza butari ko bugenda neza twanahamagariye abashingamateka bo baserukira abenegihugu ko bashobora guhamagara ababijejwe inzego z'ubucamanza kugira ngo bashobore gutanga umuco icyo ni icya mbere hanyuma icya kabiri icya kabiri yavuze nshaka kubanza kumwibutsa ni uko naho tuniseni idehashe twe twagerageje kuvugana nabo n'abari mu masosiyete sivile atari mu burundi twe twarabarondeye inshuro zitari nke birashika nuko bemera ko baza turavugana turavugana kugira ngo batubwire icyo baba babona kitagenda neza dushobore kugikora tunabasaba ko nk'uko yabivuze tuza turaganira ko iminsi yose babonye ikintu cy'agatekazina muntu kahungabanye ko bodushikira barabigize iminsi ya mbere hama turabaha inyishu ibintu biragenda neza mugabo mu nyuma babonye ko aho bihenze tuza turababwira tuti burya hamwihenze baca barahagarika nibaza ko atompinyuza ko hakiri igihe kinini atana kanimwe barungika amaraporo gusa bateza gukorana natwe mugana ntidukorane ntihange n'akarorero ko muri abo bantu bavuga abanyuruzwa hariho icyo bigeze kuvuga cy'umukozi w'iwacu wo muri seneyidashi yanyuruje yanyurujwe mugabo murazi ko jewe nyine nahamagaye ubu barongoye ndababwira ati ibintu uri kurandika ngaha ku rubuga sibyo kuko jewe turi ku kumwe uwo muri kuratangaza hanyuma nje mvuga no kuri ayo bantu babisinira yego bariho bariho ariko tumenye ko hariho abo bavuga ko banyurutswe mugabo twe twagiye tukabatanga eh, tukabatora nk'ungaha ndafite amazina atatu no sinzi ko ari byiza ko mvuga amazina mugano yavuga kugira ngo mwumve ko bashobora kuvuga ko President.
umuntu yanyurutswe mugabo twebwe twagera tukamutora perezida ayo mazina twayavuga muri radiyo hano ari uko muyafite n'abo ngabo bandi bay- bayavuze ko abo bantu bazimiye mbese mwembi muyafite impande zombi ziyafite icyo gihe dushobora kuyavuga yego dufate uwitwa ive niyo ngabo alliance magondo ni wo mu ruyaga muri komine kanyosha provensi bujumbura twebwe twaragiye turamubona turagira ko turamubaza n'aho yari ari ni irihe shyirahamwe Ariko ryari ryavuze yuko uwitwa- yazimiye uwo ari muri lise ya- y'abo bavuze ko bazimiye ubu naho mwoza turashobora kubereka uwo muntu ahari hariho uwitwa felix irandagiye wo muri korine Mas- masare zone muyere komine musigati uyo twaragiye hose ku mutumba muri zone muri komine nta muntu n'umwe arigera avuga ko uwo muntu amuzi urumva rero nk'umuntu uvuze gutya umugabo aho wagiye waturangije ukavuga yuko uwo muntu atabaho urumva ko biteye amakenga hariho uwundi yitwa eh, metre ivete niyo nkibi murazi ko uwo muntu yatowe tugashobora kumutora imidabe bandika bati uwo muntu ariho hariho n'uwundi yitwa inosa muryango batangaje umwanya munini kandi twebwe eh, tu- eh, turamenya aho ari kandi uwo muntu turafise n'imiryango yabo ni akarungo nshatse gutanga Mm.
kugira mvuge ko iyo baba babona ko ibyo bavuga ari ukuri baba bemera bakaza baraduhamaka nk'uko babigize ubwa mbere hanyuma tukagenda tugatohoza tukabaha inyishu kuko twebwe mu mugwi w'igihugu ugenje zacu kazina muntu iyo umuntu wese adutabaje tumuha amasaha mirongo ibiri n'ane cyangwa mirongo ine n'umunani tukaba twamubwira tuti twebwe aho twakoze twageze ngaha inyishu ngiyi cyangwa icyatunaniye ngiki aho cyatunaniriye niko se perezida nyine hari akabazo nari mfite ah, ibyo- ayo mazina mumaze kuvuga nyine twari twa- twemeranyijwe yuko tuyavuga ari uko n'ayo mashyirahamwe yandi akorera hanze ayafite hari ni irihe shyirahamwe ryo hanze ryari ryabatangaje ko bazimiye Eh, ni ibyo muri ndondeza Eh, ariko kode ni fokode yari yabitangaje yego kandi Ne- byiza yoduha umuco ko tubira imana tukaba turi kumwe yego metre bigirimana wasubiza iki perezida gatoya wa imbere komisiyo y'uko- gatoya imbere y'uko eh, bigirimana afata ijambo nagira nshimire ibyo kubona perezida fendehash kuko na twebwe mu maraporo dukora cyangwa ibyo twagiye turakurikirana eh, ni uko by'ukuri eh, barenga karindwi iyo bariko baravuga hariho n'igihe eh, usanga umuntu afashwe yagize icyaha kanaka ugasanga nyine baranditse ngo yanyurujwe ngo yabuze irengero ariko se ugasanga umuntu agira Hakizima- akurwa mu gasho eh, hakizimana mu- mu bitabye hakizimana kuburanishwa hakizimana kabwa hari ikibazo Yego.
eh, nagira ngo nkwibarize iyo umuntu bamufatiye mu cyuho yego inzego zishinzwe umutekano zikamuta muri yombi zikamujyana muri kasho inzego z'umutekano zifashe umuntu bakabona ko uwo muntu atatashe umunsi barahiga mu busho iyo bamutoye byumvikana ko ataba yanyirujwe rero hariho oya oya oya hakizima hari akabazo banyirujwe hari akabazo tutarumvikanaho neza wowe uri umupolisi ufashe umunyagihugu nubwo yaba arimo yiba umufatiye mu cyuho uragiye uramufunze ntugiye kubwira umuryango we ahubwo umuryango we ukabura umuntu ukaba ari wo wirukanka ushakisha mu busho ubwo urumva ibyo bintu ari byo
Eh, dutegereza kwanza gutahu- gutahura neza inzego z'umutekano zirafite ibintu zikora amashami yigenga turafite ibintu dukora iyo ibibazo nk'ibyo bibaye Ah.
natwe hari- hari abatwitura ntitwabuze umuntu hari abo benshi- benshi tumaze gufasha hari imiryango tumaze gufasha tugasanga by'ukuri uwo muntu yashyikirijwe u- inzego z'ubutungane rero byumvikana ntitwoza tura- turihuta kuvuga ko abantu banyurujwe umuntu agifatwa ahubwo tubanza tukagira amatohoza tukabera duti by'ukuri iyo oya bayanyurujwe- hakizima ntabwo tuvuga Uko uvuga rumwe ko umuntu yanyuze ntabwo ukuboko tuvuga rumwe kumubona.
ntabwo tuvuga rumwe aho ngaho Ah, nanjye ubwanjye ntabwo tuvuga rumwe rwose kuko igihe numva numva yego ntabwo twavuga twihanukire nanjye ntabwo ndi gucura imanza ngo umuntu aba yanyurujwe ariko jyewe numva nimba umupolisi amfashe akanshyira mu kasho ikintu cya mbere namusaba ni ukumenyesha umuryango wanjye aho undi atabikora icyo gihe ntabwo aba yubahirije amategeko ubwo ni uburenganzira bwanjye agomba kubimenyesha Niko umuryango navuga.
wanjye noneho uri umuryango wanjye nimbumbuze nimbumbuze kubera ko umuntu wamfashe atababwiye icyo gihe umuryango wanjye ushobora kuvuga ngo nanyurujwe Hari- icyo nagomba ngarukeho gatoya bwana munyamakuru Eh, jewe naza ko nawe tudahuza tuko turahuza Aha.
ni kubera ko inzego z'umutekano zirahagaritse umuntu eh, zimuhagaritse zihuta kumushyikiriza ubutungane umuryango ukeneye kumenya aho umuntu ari Mhm.
biragiye ko byega bababwiye ko ariho ariho yafatiwe baravuze bati umuntu wanyu araha noneho niba bamenyesheje aho umuntu ari niba bamenyesheje bene umuryango ibyo ni byiza rero ibyo ni eh, byiza ibibazo nyine tubivuga nyine tuvuga ibibazo by'akazina muntu nyine tuvuga abanyuruzwa nyine dukora amatohoza Mm.
na cyane cyane amashyirahamwe ari hanze yoraba ko atapolitike arimo kuko icyo twifuza eh, nta muntu n'umwe ashyigikiye ko atakaza mu mugabo nyangwa ariko ntitwemera eh, ntitwemera nta kwikana ibintu hafi ko twebwe nyine tugira uruhare na gato akazina muntu ariko twongera tukarenga amategeko mu kwerekana ko ibintu bitagenda mu gihe by'ukuri ku rubuga usanga ari ibintu bitari bike biri birakorwa byerekana ko agati akazina muntu kuba ari yego byo yego hakizima urakoze cyane ariko rero nyine wambuye ijambo metero bigirimana wagombaga kuvuga ku byo perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu cndh yara- yari yavuze kuri ariya mazina y'abantu Wa- reka bucishije make hanyuma bigirimana nawe agira icyo avuga metero bigirimana umwanya ni uwawe Eh, murakoze cyane ibyo perezida wa cndh yavuze eh, yuko eh, amaze kurondera abantu batandukanye bakavugana eh, ibyo ni bisanzwe kandi yarabikoze wagomba umuntu yarabimushimira ariko ibyo ntibikwiye Eh, kuko eh, twebwe icyo twagiriza cndh si kuvuga yuko ibyo ya- yanditse muri raporo yabyo kumbura ata- atatunenge yavuzemwo muri ibishanke biriya mugabo ntibikwiye na gato ku byo twari turindiriye kuri uwo mugwi Eh, kuko n'umugwi eh, iyo abantu banyujwe iyo abantu bishwe wategerezwa kwidoma ku rutoki ariko se amazina Ndagomba- amazina bwana nimuraba yavuze koko mwarayanditse twebwe iyo dutangaje ko umuntu yanyurujwe icyifuzo cyacu cyamara uko uwo muntu aheza akaboneka twebwe kenshi iyo umuntu anyurujwe n'inzego z'igihugu cyane cyane inzego z'umutekano imiryango yabo baraheza bakaduhamagara bakatubwira ati nyawu na nyawu na dutabarize mu mwanya wa mbere ikintu twaba tuje dukora duca dutabaza tuti hariho umuntu aheje kunyuruzwa iyo twamenye imodoka yamutwaye inimero zayo iyo twamenye eh, umupolisi cyangwa imbonerakure cyangwa ukora muri dokimantation yamu- yamu- yamutwaye ibyo byose tukabivuga ntituba tubivuze ngo twemeje ko umuntu yanyurujwe atazoboneka tuba turi ko turatabaza nk'uye umetere ivete niyo kindi yavuze ati baramutabaje ngo yanyurujwe hama mugabo turamubona perezida wa senderi hasi ntashobora guhakana yuko umuntu atari yanyurujwe yuko yari yaciye aboneka ni kubera abantu batabaje bakavuza induru by'uko rero hari- hariho abantu batabariza hama bakaboneka ibyo ni ibintu bisanzwe abo banyuruza bose ntibama baca babica ntibama baca babaheza ah, iyo babatwaye Maitre- Kuko uravye uno munsi ibihumbi by'abantu bamaze kunyuzwa akatavuga amazina ane gusa ngo y'abantu batabarijwe mu nyuma bakaboneka twebwe twibaza yuko ahoye ari mwe by'ukwiye yenze ari mwe twamye tuvuga nk'akarorero ka hafi nk'umupolisi yitwa hasani nimubona akekwa yuko ku itariki ya cumi uku kwezi nyine turimo eh, nibaza ko ahaciye nk'indwi imwe gusa yanyuruje uwitwa Thierry Nyunguru Eh, ibyo ni ibintu biba twavuze dusemerera nk'ubejo byoca bishyika byashanga inzego z'umutekano zamwujuje bakikubita agashi uwo muntu bakamugarukana si kuvuga yuko twe tuba twabeshe kuko u- kugeza uno munsi umuryango we ntuzi iyo ari ni kuvuga uwo muntu yaranyurujwe ariko bishoboka yuko yoheza akagaruka cyangwa ugasa benshi ntibanagaruka kubera kenshi baraba- barabatoteza bakabapfungira mu mwanya wa mbere mu busho buba butazwi n'amategeko mu nyuma bamaze kubasiga ari intere bakabona kubagandagura bakabica Metre Bigirimana Kubya- kubya- reka duhinire ahangaha Metre Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Fokode wowe ntabwo uri mu Burundi nawe ndagushimiye cyane urakoze Eh, ndabashimiye thomas ndashimiye n'abo twasangiye ijambo nkabasaba ko nabo nyine boza barikebuka bagakora neza iby'agati y'akazi na muntu kuko mu Bu- mu kirundi bavuga ngo nta uhisha umwotsi inzu iriko irasha Eh, naho umuntu aba atari mu burundi ntareka kumenya ibiriko birahaba kandi aho agati y'akazi na muntu kaba gatsimbataye ntihashobora kunyegera ndagushimiye bwana perezida wa komisiyo yigenga y'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu CNIDH Sixte Vigne Nimuraba yego murakoze namwe kuba mwaduhaye kano kanya kandi ndashimiye n'abandi bagenzi bacu bari baje kugira ngo dushobore kuganira Eh, nizeye ko eh, mu- mu biganiro bizoza birakurikira bazoza baragerageza tukavuga ukuri kandi tukavuga ukuri gufasha abenegihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe neza gusonza atari kubaca ivuta ndagushimiye cyane rwose hanyuma gerard hakizimana urakoze cyane nibutse abatwumva ko uyobora ishyirahamwe forukon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama ndagushimiye cyane rero ugira umugoroba mwiza mwese mwese inshuti za radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi ndagushimiye thomas kamirindi n'abatumire wari kumwe nabo uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nongere kubatumira kandi mbararikira ko radiyo ijwi ry'amerika ni isoko y'amakuru mwizeye hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi